e Muovani Radio Isuya America. ijuru rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha ubushimwe banje ni umuvyeyi w'imigambi yose iyo habaye ikibazo umuntu arafata umwanya wo kwihweza ico kibazo tuzoheza turabe mbega ayo madosiye y'umurwasiye yashize koko birasa n'ibi bavuga bati baturenganije
uwo ni terance ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu burundi ku kirego ca jacques bigirimana ayoboye fnl yemewe na leta yagiriza agaton rwasa kumutwara amazina n'ibimenyetso vy'umugambwe mu gushinga umugambwe fnl amizero y'abarundi ntivyitiranwa bariya bitwa force nationale de liberation wewe twitwa front national pour la liberite ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose kimwe hariho abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuramwo amajambo ibihumbi n'ibihumbi ubone agaton rwasa ku birego vya fnl iyobowe na jacques bigirimana tubafitiye n'inkuru ku banyagihugu baba ku nkengera z'ikibuga c'indege ca kamembe mu burengero bw'u rwanda basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke isigura itomoye ku bibazo bamazemwo imyaka mirongo ine turavuga no ku gusubiriza ibihano vyo gupfungwa ibikorwa vy'iterambere rusange mu ntara ya ngozi mu burundi amakuru yahere mu Burundi aho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yo mu gihugu hagati eh, bwe bwemeza ko Jacques Bigimana ayoboye FNL yitwaye eh, muri ubwo bushikiranganje yemeza ko agaton rwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe FNL amizero y'abarundi Terence Ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje avuga ko vyose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira haboneke umuti ku neza y'abarundi bose ibindi kuri inkuru twumviriza umenyeshamakuru wacu remo nzimana
nk'uko biboneka ku makete yo kuwa cumi na gatatu kwezi kw'icyenda bibiri na cumi n'umunani bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati umugambwe fnl userukiwe n'umunyamabanga mukuru jeanne ndemubandi warandikiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL amizero y'abarundi yatangujwe na Agaton Rwasa ibatwaye izina kuko arivyo bakoresha mu kuramukanya ikindi bavuga ni bijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa k'umukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihe mu gihugu hari ibibazo mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kibura inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko Gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambwe ubushimwanji ni umuvyeyi w'imigambi yose iyo habaye ikibazo umuntu arafata umwanya wo kwihweza ico kibazo tuzoheza turabe mbega ayo madosiye y'umurwasiye yashinze koko birasa n'ibi bavuga bati baturenganije turabe ko atabizina ry'abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu vyoba biguze ko tuba tubibonye tuse turavugana n'ababije ingereje kugenda nimba hari ivyokosorwa bikosorwe dusanze ibirego bidafashe bubahirizwa nk'abandi ariko umenga saba gusa ndagira ngo bukana bumenye menga n'abandi ariko ndaraba baza baravuga ibintu byabo birimwo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambi honorable gwasaba ko gushinga habe kwihweza ibirego bya Jacques Bigirimana nabo bandi basoza batanze ibirego usanze koko hari amatati turaba ingene umuti woboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu abajijwe kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko hatazoba kwitiranwa na FNL yahahora irongowe na Jacques Bigirimana Agaton Rwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga atafatiro bifise nta confusion ishobora kubaho ntivyitiranwa bariya bitwa force nationale de liberation wewe twitwa front national pour la liberite ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose kimwe hariho abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo uko zipanga ukuramwo amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse ababa bashatse kuvyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko vyahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nka mwene izo zoba ari impari zitagira ico zishobora gushikako nabo ijwi rya amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu umushingamateka agatondu guhasa ku bijanye n'iyemererwa ry'umugambwe arongoye terence nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba abasavye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti umwanya uwo ari wo wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugabo canke ishirahamwe bakabisaba iyo babisavye rero birasha kunyuka canke bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza usaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kuyo kwihweza hanyuma se bavuga ngo ikiri iki canke kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora kugira umugabo bakabisaba nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo dusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo mbere yo gutora umuti urama atarakujyanisha abarundi umushinga amateka gatondo gwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemererwe gukorera ku mugaragaro ku wa cumi na kane ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani ni mu gihe yari yatunganije inama yo gushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe FNL amizero y'abarundi ku wa cumi na kabiri ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya bibiri na mirongo ibiri kuko ubwirizwa shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga i bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika urakoze remo mu rwanda naho ababa ku nkengera z'ikibuga c'indege ca kamembe mu burengero bw'igihugu basaba ubutegetsi kubaha inyishu canke insiguro itomoye ku bibazo bamazemwo imyaka mirongo ine bavuga ko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu babandanya kubwirwa ko bazokwimuka aho baba ariko gushika ubu akaba atakirakorwa umumenyeshamakuru wacu temisokre mutijima yabagendeye akaba adufitiye iyi nkuru natangiye kubyumva mfite imyaka cumi n'ine ubu ufite imyaka ingahe mirongo itanu hafi mirongo itandatu bababwira ko habaye iki habuze iki bahora batubwira ngo bazatumura bazatumura bazatumura n'umwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya kamembe aha aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa aha batuye ni mu murenge wa kamembe rwagati mu mujyi wa kamembe mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari n'izenda guhirima nyamara si uko bene zo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe ni abatureberera kure ntacyo twahinduraho twe twasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba wenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye benshi umuntu yarahavukiye yarahatuye nimba agiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa iri heruka ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye turadekarara twandikira minisiteri kigali badusubiza ko ngayo amasezerano ngo arangije amezi atandatu y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngo aba apfuye kugeza amagingo aya twicaye nta gisubizo tugira kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinye ariko byaraniraga kongera kwa n'ubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze uburenganzira ku masambu yacu twubakiye nabyo biri kwanga guhezwa mu rungabangabo kw'aba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro ku bakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu waha agaciro aha nta muntu waza kugura aha ngaha bitewe n'uko iyo aje kugura avuga ngo iki ni imbago z'ikibuga nta mafaranga tukibahaye mu mbago z'ikibuga nta mafaranga tukibahaye nyine hari nk'umuntu uza akabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru y'uko turi mu mbago z'ikibuga ashobora gutanga amafaranga ye bikazarangira ahombye akongera akigendera kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho ubu hano iwacu mu minota icumi uba ugeze kuri kaburimbo ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru nta moto yahagera nta modoka ni ibibazo mbese turi mu ubwigunge bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba ahandi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo kuko nyina atashya muri mirongo inani na gatanu n'ubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga bazitera batera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri bibiri na cumi n'umunani natashye hano muri mirongo inani na gatanu izo mbago zihora ziterwa ziterwa ziterwa tubarirwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize nubwo zidatanga igihe nyirizina ibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zirizeza abo baturage ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti bwana kayumba efuremu ayobora ako karere imbago z'ikibuga cy'indege ejo bundi twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa, wa, wa rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo z'aho bakeneye nibamara kuhagaragaza ni ukuvuga ngo ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira bwo kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ry'ibishushanyo ibishushanyo mbonera by'imijyi byakunze kuvugwa cyane cyane mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali hakavukamo akenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa abimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri abo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri itatu bo bagaragaza ko isubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa iyi ari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro Temistokle Mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda turagushimiye temesoka kuri iyo nkuru tugarutse mu burundi haciye amezi abiri amasentare makuru yo mu ntara ya ngozi atanguye gusubiriza ibihano byo gufungwa ibikorwa by'iterambere rusange travaux d'intere general yaba umujekirizamanza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiriramo ya ngozi canke abahagarariye amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo barabona ko hakiri inzitizi zituma ivyo bihano bidakorwa neza nivyo dushikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mu masentare makuru y'ingozi ibihano biciye mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyatanguye gutangwa mu manza zaciwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ababihawe mu kibanza co gufungwa batanguye kubikora mu kwezi kwa gatandatu hari haciye igihe kitari gito intara ya ngozi yaragizwe iyo kugeragerezwamwo ivyo bihano mu mugambi wa leta wo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo yamara vyari vyaratevye kuja mu ngiro salomo ntibigira umushikirizamanza mukuru wa parike yegamiye sentare yasubiramwo ya ngozi avuga ko ivyo bihano ari vyiza ugereranije no gufungwa ku mvo zitatu biragabanura ubwinshi bw'abanyororo uwubikora abikora yidegemvya ikindi naco akaguma hafi y'umuryango uwagiriwe n'icaha niwe yihitiramwo gufungwa canke gukora ibikorwa vy'iterambere rusange umwe mu bahawe igihano c'amasaha amajana indwi na mirongo ibiri mu kibanza co gufungwa atashimye kuduha ijwi avuga ko harimo akarusho amashirahamwe aharanira agataya k'abanyororo yari yarifuje ko iyo ngingo yoja mu ngiro uno musi ayo mashirahamwe arakenguruka ako kigoro k'ubutungane jana y'abagabo ahagarariye mu ntara z'uburaruko ishirahamwe AVDP riharanira agataya k'abanyororo ni rimwe mu mashyirahamwe yasaba ko ivyo bihano vyoja mu ngiro turakenguruka cyane ibijanye n'izo ngingo zifatwa e, n'ubutungane na cyane cyane ko e, biri mu rukurikirane rwo kugabanya ibitigiri vy'abanyorora bafungiwe mu mabohero atandukanye na cyane cyane ha mu karere ko mu buraruko kuko e, abategekanijwe gufungwa mu busho mu maprizo usanga barengeye cyane ibitigiri bisanzwe bitegekanijwe umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi avuga ko hari inzitizi zituma ivyo bihano bidakogwa n'ababihawe bose avuga ko kenshi ababihawe batabona ko ari bihano na mwari igihe babihabwa bari basanzwe babura n'abidegemvye iyindi ntambamyi amakomini yategerezwa gutegura ibikorwa bikenewe mu migambi ariko ararangurira iwabo gutyo bamusitantire bagaheza bakaza gusaba abakiriwe ivyo bihano kugira ngo bafashanye ivyo bikorwa umushikirizamanza mukuru avuga ko amakomine ategera ubutungane ngo babikorane ku ruhande rw'abahawe ivyo bihano umwe tumaze kubona atonze kubikora avuga ko urugendo akora gushika aho abikorera rumuvuna uwo mugabo yahawe igihano cyo gusukura imbere y'ibiro by'intara ya Ngozi avuga ko ava muri komine ya Kiremba ni nko ku birometero nka mirongo itatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi iyo nayo ni intambamyi ishirahamwe AVDP ribona kuri uyo mugambi mu by'ukuri AVDP basaba yuko abo bantu baciriwe ico gihano ko n'imiburiburi abajejwe intwaro botegura ibikorwa hafi yo muhiri wabo e, kuko e, rimwe turakunda kubona ko by'ukuri ukuri iyo umuntu yabwiwe ati uzogenda gukora igikorwa aha a ariho bagitoye ari kure ni intambamyi kuko uwo mu- uwo muntu aba azoba ya- yaciriwe ico gihano bizomugora kugira ngo ashobore eh, gushika aho hantu na cane cane ko uburyo atabwo afise ubu tumaze kubona atonze kuri ivyo bikorwa bisubirira gufungwa aramaze gusaba ko vyokwegerezwa hafi y'imuhira nk'uko n'ishirahamwe AVDP ribisaba ko ivyo bikorwa bibera kure umushikizamanza mukuru avuga ko atakundi kuko ari igihano kandi bihitiyemwo ishirahamwe AVDP rivuga ko ryiteguye gufashanya n'ubutungane kugira ngo ivyo bihano bikorwe neza AVDP mugabo izovugana n'ubutungane eh, kugira ngo tuze turamenya hakiri kare eh, abaciriwe izo manza kugira ngo ari aho bishoboka bishobore gufasha mu guharura ibijanye n'ayo masaha baba baciriwe ku batitabira ivyo bihano bahawe mu bikorwa salomo ntibigira arongoye parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi abasaba ko bobifata nk'ibihano mu bindi bakabikora bitagenze uko nibigira arabagabisha ko bashobora gusubizwa ku munyororo ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika amashyirahamwe cumi n'abiri aharanira inyungu z'abanyagihugu sosiyete sivile mu rurimi rw'igifaransa aherutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ku byerekeye ukuntu amahoro n'umutekano byifashe mu burundi yongera arashikiriza ukuntu yifuza ibiganiro by'inshuro ya gatanu vyimirije vyotunganywa yamara irindi shyirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu foricon f eh, rya- ryari yamirije ryongera kandi ribeshuza urwandiko rwayo yandi mashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe kwiga ikumu n'umukuru wa force vital nshimirimana mbega uko kutabona kimwe ingorane za politiki hamwe n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano bishobora gutera intambamyi ivyo biganiro vyimirije maze bigatuma ata amasezerano y'amahoro nyakuri apfundikwa mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije abashingantahe babiri armeni yongere ayoboye ishyirahamwe akat burundi hamwe na gerard hakizimana arongoye ishyirahamwe foricon f reka dutangure twumviriza niyongere ku bintu yifuza ko vyorangurwa eh, mu mishikirano izotumigwamwo abarundi mu kwezi kuza
mu by'ukuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho haba amasezerano akwiye agaru- ahagarika eh, ubwicanyi buriko buraba hamwe n'ubunyanga hagati y'akazina muntu ni uko ibyo biganiro byohuza abarundi bose abarundi bafise ibyo bega biga muri icyo kibazo cy'uburundi hariyo abanyepolitike hariyo abaserukira leta hariyo amashyirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senari mpuzamakungu mpanabyaha ko yugura amatohoza eh, ko ko yokurikirana abariko barakora ivyo vyaha urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti w'ikibazo ariko ivyo vyose vyova mu gushaka k'umuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose bobona neza yuko eh, bashaka gutorera umuti ikibazo c'uburundi muravuze ah, abarundi bose baja mu biganiro leta y'uburundi ivuga ko hariho bamwe ah, bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakaba bagirizwa ikaba ari no ku mitahe ibarondera kubahagarika abo ku bwanyu boja mu biganiro abo bategerezwa kuja mu biganiro kuko urumva nibo bafitaniye ikibazo na leta erega igihe leta ivuga yuko hari abakurikirana ubutungane mpuzamakungu hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birirwa baratembera no kwerekana yuko iyo mitahe atari imitahe i- ikwiye kuvugwa ko ari imitahe ikurikirana abantu kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari ku matohoza mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha urumva eh, si abantu bocira urubanza abandi mu gihe eh, bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukorwa eh, mu gihugu c'uburundi mwikete mwandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu musa n'abavuga ko abahuza bafise uruhande begamiye ivyo bintu nivyo Eh, turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye inyifato yabo ku kibazo c'uburundi urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiyeko kuko badashaka gutorera umuti ikibazo c'uburundi arico gituma dusaba eh, ubumwe bwa afurika hamwe n'igisata ca oni yuko bofata ibintu bagakurikirana ayo ibyo biganiro kuko biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafite uruhara bahengamiye ko urabye igihugu cya tanzaniya bafite umufasha w'umuhuza ukabona ingene ibiribwa barirukana impunzi ukabona ingene ibiribwa baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu burundi birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu cya tanzaniya igihugu cya tanzaniya cyamaze kwerekana ko umutekano uriho umutekano aho amakungu sinari mpuzamakungu imana byaha yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buriko burakogwa busanzwe bukurikirana iyo sentare biratangaje cyane inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bitwa ngo bariko barahuza abantu batashye mu mashyirahamwe murongoye eh, muvuga rumwe eh, murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri ibyo biganiro bavuga ko ari ibya nyuma kandi mutizeye umuhuza icyo twasabye hari ibyo twasabye dusaba yuko umuhuza yogerageza nk'ubwa mbere twasabye yuko ibyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu cya tanzaniya kuko twabonye yuko igihugu cya tanzaniya gitera mu kibazo cy'uburundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushyigikira leta y'uburundi mu gutoteza abahunze umutekano muke mu gihugu cy'uburundi hama tukanasaba yuko ibyo bavuga ngo abakurikirana n'ubutungane mpuzamakungu ntibojya mu biganiro mu by'ukuri ni ibyo kwitoza utunyoni umuhuza niwe avuga bita ibiganiro leta y'uburundi ni umuburanyi mu bandi si we atora abo baganira kuko umuhuza niwe avuga ati uyategereza kuza ko afitaniye amatati na naka urumva byose birerekana neza yuko leta umenga niyo ifite ijambo ivuga niyo ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi ikanatsinda ufite amatati ntaganira n'uwo bakundana aganira ahubwo n'uwo bafite ibyo bapfa aricyo gituma dusaba yuko ibyo biganiro byurikiramo bose abo bose bafite ingorane n'ubutegetsi bw'ubujumbura mushana gerard hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya cumi na gatatu y'ukwezi kw'icyenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka mwiyamiriza ibyanditswe n'ayo mashyirahamwe cumi n'abiri mutubwire ibyerekeye ibyo mwashikije namwe mu ishyirahamwe turongoye twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashyizemo abakuru batari bake tuba twanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaruka kwandikwa n'amashyirahamwe avuga ko ariko arakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'uburundi bavuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki n'avuga ko aharanira agati kazina muntu mu gihe bo ibyo bandika bavuga ibyo batazi cyane batari barakurikirana na cyane cyane mbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu honi nabo bagasohora amaraporo atariyo mikeze twanditse ku wa cumi na gatatu ku wa cumi na gatatu ukwezi kw'icyenda bibiri na cumi n'umunani mu ishyirahamwe turongoye twarerekanye ko ibiriko birandikwa n'ayo mashyirahamwe atari byo turemera ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko ariko icyo duhakana ni uko abo babyandika ko agomba kwerekana abotumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'uburundi birumvikana ko nabo nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa bereke umuhuza ibyo yokora mu gihe amashyirahamwe nyine tuyazi na cyane cyane nk'ishyamba turongoye zihangama mu bijyanye n'ibibazo bya politiki ibyo bakoze cyangwa ibyo bafashije mu bibiri na cumi na gatanu mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane mu gihe tuzi ko kudahana bidakwiye kwama bisigatazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise rero mu ishyirahamwe turongoye tukaba twarakoze amatohoza ya kahise ibi rero tukabivuga ko twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama ibiganiro turemeza ko ari ngombwa kubwira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro ariko tukiyamiriza kandi imvugo bavuga muri kete ryabo bari banditse ku itariki indwi ukwezi kw'icyenda aho bavuga ko urundi burimwo injyane urundi burimwo ihunyango ry'agatekazina mu nzengeje mu bisanzwe bakavuga ko urundi budafite amahoro twebwe rero nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana mama ubwa mbere twarerekanye ko igihugu cy'uburundi uno munsi tuvugana gitekanye mu ntara zose n'amakomine yose twavuga nk'abaharanira agati kazina muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi kuri icyo kibazo mu nshinga hakizimana muvuze ko hariho amashyirahamwe abarangwa amashyirahamwe bari hanze aho ntikuba kubera icyo kibazo cy'umutekano kivugwa ni bose bafite umutahe bakurikirana mu bisanzwe novuga ko ari ikibazo cy'umutekano barazi igituma bari hanze barabizi turazinanye njyewe ndazi ko ndabazi neza barazi ibyabo bibiri na cumi na gatanu barazi uruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari imitahe ibahiga ariko twebwe nk'amashami yigenga icyo tuvuga gikuru eh, ni uko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri Eh, ni uko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yaba uvuga ko aharanira agati kazina muntu avuze ko agaharanira agashyikiriza ibitari byo aba ariko aragahungabanya ari nacyo gituma rero mu ikete twanditse eh, twerekanye ko uburundi eh, bufite amahoro nk'ababikurikirana ibi tubivuga nk'ishyirahamwe ribikurikirana eh, turazi ko hariho n'abandi bavuga ko batabi- babikurikirana mugabo batakora babikurikirana eh, tubivuga nk'ishyirahamwe rifite rero abariserukira aho twerekanye ko ibyo bavuga eh, aho bavuga ko igihugu cy'uburundi gifite impunzi ibihumbi eh, amajana ane n'abarenga ariko tukaba tuzi ko kandi igihugu cy'uburundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka Eh, mukaba muzi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa oni mushinga michel kafando mu byo yari yashikije yari yavuze ko uburundi bwateye intambwe eh, turazi na cyane cyane ibihe bwarimwo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rero nico gituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze eh, igihambaye si uko dusubiza igihugu inyuma igihambaye ni uko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batimbataza intwaro ya demokarasi no kubahiriza agateka ka zina muntu Aha rero Yagomeye.
bakavuga ko na cyane cyane bavuga ibintu byinshi aho bavuga ko eh, eh, iby'abasoda eh, bakavuga ko eh, imbonakure n'ibindi twebwe ibyo turavye- turavuga ko eh, nk'abarundi babikurikirana eh, ibi- ikibazo kijyanye n'imbonakure kuvuga ko wabonye yambaye impuzu z'igisoda ibyo ntiyaza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifise indahiro zirahira kandi zifiswe zifise n'abazirongoza Egome mu kanya gato bimushira naye Hakizimana eh, muri ivyo biganiro ndabona ko mufise eh, ivyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro vyifashe mu Burundi Eh, ivyo ntibishobora kuba intambamyi muri ivyo biganiro vyimirije maze bikarangira ata kintu gipfunitswe nk'uko vyagenze mbere byose ubona ko hakwiye kuba intambamyi intambamyi hagati y'abarundi na cyane cyane hagati y'abaganira icyo nibaza gikuru ni uko ubwa mbere aboganira bose bamenya ko igihugu cy'uburundi gitekanye amanyabuna eh, abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategure amatora meza amatora ahurikiyemo bose Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Lambert mwiriwe neza muri hega Lambert umwanya tuvugana mu kibazo cya bujumbura mura izina ry'ikirundi nzayimana nzayimana duga ku ijambo urafise ikibazo cy'imviro cyane ni nari mfite icyumviro cyo kunganira yego ikibazo nari mfite eh, amashyirahamwe eh, mwavuze ko agera kuri cumi n'abiri yaba yarandikiye umuhuza yaba yarandikiye ishami rya oni eh, musanzwe hari iyo usanga ariko arashikuza eh, ugasanga akavuga ko mu burundi biciga kandi eh, mu burundi vurema ubu n'umutekano umuntu ariko araraba umuntu arabona yuko eh, kijyanye n'umutekano cyagiye kiratera imbere mushaka no gushyigikira uwo- uwo arongoye ishyirahamwe rirwanya na- aka- ikimenyane n'akanwa na mama yego yabiteguye neza Eh, murakoze Lambert reka duhe eh, ijambo abashinze twatumiye bagira icyo bavuze ku vyiyumviro mushikirije bibiri cyane cyane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushikana he Albert niyongere duga ku ijambo Eh, urumva numvise ibyo ariko baravuga urumva nyene ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo eh, si ukuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenya ibiriko biraba Eh, je nibaza yuko ivyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano eh, iyo iyo- baraca bavuga yuko bitabaye canke berekane yuko uyo muntu yishwe n'urw'akarago urumva ivyo ni ibintu nyene bimwe leta yama iriko iravuga ego me namwe mushikana he Hakizimana eh, muduge ku ijambo ku ciyumviro cyashikirijwe na Lambert mu kanya gato cyane murakoze ariko nagira manze mbwire uh, kumbure umugenzanje ari kuri mikoro ko ubwa mbere atusa kuvuga ko eh, nka cane cane gihe ndongo ishiramwe gishinzwe kwa kimena kamwa na mama eh, ko mvuga nk'uvugira leta anagenda manze ndamu- ndamubuze cane eh, gihe mu mashiramwe yigenga nyaza ko eh, ibombwira umunsi urambona jewe nambaye impuzu z'umugambwe canke n'ibikorwa by'umugambwe Eh, jewe ndi mu mashiramwe yigenga ndahari inyungu za politiki kandi amashiramwe ariko arakorera mu gihugu eh, ishirahamwe rishaka ko rivuga ubi- ibintu uko biri ni kuvuga ko dutegereza gutandukana mu mvugo mu gihe na cyane cyane iyo bafite aho ahengamiye Eh, mwibanditse basaba nagira nabwire ko eh, hari mu kwihenda cyane eh, no kurenga umurongo hama kandi bakaba bavuga ko ngo naho bari inyuma barabikurikirana nagira ndamuhumurize ndamubwire ko eh, nda- turabizi ko kandi ndabizi jewe ko batabikurikirana Eh, ari nacyo bituma mu byo bandika hari na hamwe usanga barenza imvugo ndenzarugero
ibiganiro n'amakuru rero tuba tubafitiye kuri iyi saha hano bigarikwiye kuri radiyo ejo y'amerika tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasige beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha uwahagarikiye ibi biganiro ni edi gwema kuri mikoro mwari kumwe na fide niyongabo tubashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatiwi mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika